iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mwiriweho nshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ubwoko bushya bwa covid cumi n'icyenda buzwi nka delta variant bwageze mu rwanda tukaba tugeze hejuru y'ijana na mirongo itanu banduye ku bantu ijana ku bantu ibihumbi ijana ntiyavuga basuzumwe ku bipimo mu gihe cy'ibyumweru bine gusa byerekana ko ubwandu bwariyongereye cyane mu gihe gito uyu ni muganga daniel ngamije minisitiri w'ubuzima mu rwanda igisasu cyatezwe n'umwiyahuzi mu modoka cyahitanye abantu hafi icumi barimo abasivili abandi barakomereka hafi y'ibitaro i mogadishu umurwa mukuru wa somaliya mu makuru y'imikino mu mpera z'iki cyumweru nibwo hakinwa imikino ya nyuma mu marushanwa y'umupira w'amaguru ku migabane ya amerika y'epfo no mu burayi ayo makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi igisasu cyatezwe n'umwiyahuzi mu modoka cyahitanye abantu hafi icumi barimo abasivili abandi barakomereka hafi y'ibitaro i Mogadishu umurwa mukuru wa somaliya hussein jimale wabyiboneye yabwiye itangazamakuru ko yumvise urusaku rw'igisasu nyuma aza kubona imirambo hafi umunani y'abahitanywe nacyo kuri uyu wa gatandatu inzego z'umutekano zavuze ko intego y'uwo mwiyahuzi yari imodoka yari itwaye umuyobozi wa polisi muri mogadishu colonel farhan muhamud urale wasimbutse icyo gitero nk'uko byemezwa n'umuvugizi wa polisi major sadik aden aldudish abakora mu nzego z'ubuzima bavuganye n'ijwi ry'amerika bavuze ko umubare w'abazize icyo gitero ushobora kwiyongera iki kibaye igitero cya kabiri gikozwe n'umutwe w'iterabwoba wa al shabab mu mujyi wa mogadishu muri uku kwezi igiheruka cyahitanye abantu icumi uyu mutwe kugeza ubu ntabwo urigamba igitero cya none abantu bitwaje intwaro bishe abaturage mirongo itatu na batanu mu biturage bitanu byo muri leta ya zamfara iri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa nigeria nk'uko byemezwa na polisi muri ako gace amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp avuga ko nubwo abaturage bo bemeza ko abishwe ari mirongo ine na batatu umuvugizi wa polisi muri iyo leta muhamed shehu we ahamya ko abapfuye ari mirongo itatu na batanu biravugwa ko abo bicanyi bateye imidugudu ya gidan adam tsauni gidan bawushi gidan maidawa na wari iri mu karere ka maradun bari kuri za moto bagenda barasa abantu ari nako batwika amazu yabo shehu yabwiye ibiro ntaramakuru afp ko abo bicanyi bahunze mbere y'uko inzego z'umutekano zihagera inzirakarengane zaguye muri ibyo bitero zahise zishingurwa kuri uyu wa gatanu abakomeretse bajya kuvurirwa mu bitaro uduce two mu majyaruguru no hagati ya nigeria tumaze igihe twibasirwa n'ibikorwa by'ubwicanyi kwiba amatungo no gushimuta abantu kuri wa gatatu abantu bitwaje intwaro nanone bishe abantu cumi n'umunani muri leta ya katsina ku wa mbere abanyeshuri barenga ijana baburiwe irengero nyuma y'uko abagabo bitwaje intwaro bagabye igitero ku ishuri ryo muri leta ya kaduna perezida muhamud buhari yahise ategeka inzego z'umutekano gukora uko zishoboye zikagarura abo banyeshuri ibitero by'ingabo z'igihugu kuri iyi mitwe ndetse n'imbabazi ku bifuza kubihagarika nta muti byigeze bitanga iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mushobora no gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo ko mu kanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda leta iratangaza ko virusi ya korona yihinduranyije yitwa delta yageze mu gihugu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kabonye mu kiganiro minisitiri w'ubuzima yahaye radiyo ijwi ry'amerika kuri uyu wa gatanu minisitiri ngamije yasobanuye ko mu bipimo bafashe byagaragaje ubundi bwoko bwa covid cumi n'icyenda bwageze mu gihugu n'ubusanzwe dukora ubushakashatsi mu gukurikirana ngo tumenye ubwoko bwa virusi ya covid cumi n'icyenda buhari mu gihugu twafashe ibipimo biza kutugaragarira ko uh, ubwoko bwa covid cumi n'icyenda delta variant cyangwa se ni ubwoko bwiyuburuye bwa covid cumi n'icyenda bwitwa delta twabubonye twabonye mu bipimo twasuzumye uh, ku bipimo mirongo itatu na bitandatu twasuzumye mirongo itandatu na karindwi bari bafite buriya bwoko bwiyuburuye bwa bwa delta abandi icumi ku ijana bari bafite south africa variant abandi icumi bafite california variant bakeya nibo bari bafite ubwoko busanzwe minisitiri w'ubuzima dr ngamije yasobanuye ko iyi ndwara ifite ibimenyetso nk'ibya virusi yabanje gusa yumvikanisha ko bamwe baza bavuga ko bafite umutwe ukabije bakakubwira ukuntu baba bananiwe cyane inkorora ikabije ariko igikomeye kurushaho ni uko abenshi bahura n'ikibazo cyo guhumeka bigoranye kugeza ubu minisiteri y'ubuzima isobanura ko mu mibare y'abantu barwaye covid cumi n'icyenda bagera ku bihumbi cumi na bitanu abarenga ibihumbi cumi na bine barwariye mu ngo zabo minisitiri ngamije agasobanura ko aba bagiye gushyirirwaho umwihariko kugira ngo badakomeza gukwirakwiza ubwandu mu baturanyi babo ko biragoye kugira ngo umuntu aba ari mu rugo umugabo n'umugore n'abana umwe yandure usanga abandi ari bazima akenshi usanga hari abanduye ubwo rero icyo tugiye kongeramo ingufu ni ugusuzumira abantu hafi y'aho batuye ubushobozi bukagezwa ku kagari noneho nimusanga muri bazima mu muryango mwese mukomeze akazi kanyu niba muri mwe hari abarwayi ubwo birumvikana yuko abarwayi bagomba ku habwa bagomba kwiheza bagahezwa mu muryango kugira ngo batanduza abandi kuko indwara irakaze ushobora kuba ufite umuntu umurwaye w'umwana se ni urugero ariko ufite ababyeyi bakuze bafite na ziriya ndwara dukunda kuvuga zituma umuntu aremba akaba yanapfa igigomba gukorwa ni iki kuko ngo uwo mwana niba arwaye ababyeyi bagomba kureba ukuntu atabanduza ubu bwoko bushya bwa covid cumi n'icyenda bwateye abatari bake ubwoba cyane cyane abatuye mu mujyi wa kigali ariho hasigaye hagaragara imibare iri hejuru cyane y'abagenda bandura umunsi ku munsi ubwoba bwo ni bwinshi cyane kubera ko iyi covid iri kwandura mu mwuka ntawapfa kumenya ati yarayirwaye noneho no kwirinda birakomeye udupfukamunwa ni intera ariko ni ukwirinda bikomeye cyane ya birakomeye cyane kuko uri kumva umuntu wabonaga agenda amugendana ukajya kubona ukumva ngo arapfuye ngo arapfuye yishwe na covid ntiwamenya ukuntu iri gufata abantu birakabije cyane dufite ubwoba bukomeye pe minisitiri ngamije asobanura ko bitewe n'uko abanyarwanda bamwe batuye hari aho bizaba ngombwa ko urugo rwose rwashyirwa muri guma mu rugo bitewe n'uko hari umuntu umwe cyangwa babiri basanze muri urwo rugo yaranduye kovide cumi n'icyenda hari abantu badafite amazu yisanzuye ku buryo wavuga uti hari urw'inyagamburiro uwanduye ashobora bakaba bamuheza neza hari aho usanga bizaba ngombwa ko urugo rwose ruba ruguma mu rugo abarugize ndetse n'igipangu cyose kuko hari igihe usanga abantu batuye mu gipangu ariko basangira ibintu byinshi basangira ivomero ry'amazi tuwarete n'ibindi ugasanga niba muri icyo gipangu hari uwanduye babiri batatu n'abandi ntitubasuzuma uzasanga cyangwa nabo nibafata iya mbere bakaza kwisuzumisha ugasanga muri bo hari abafite ubwandu igisubizo rero kikaba kuvuga ngo bose bagume mu rugo ariko leta ibafashe ibafashe ku by'ibanze wasanga ari ibipango byinshi mu gace kanaka mu mudugudu uyu n'uyu cyangwa mu kagari kanaka nako kagari kose bibaye ngombwa tukaba twagafunga niho tugana niho nibwo buryo buri kunozwa kugira ngo iki cyorezo turebe uko twagihagarika bitabaye ngombwa ko dufunga umujyi wose mu bipimo yarayishyize hanze kuri uyu wa kane minisiteri y'ubuzima ivuga ko abantu ibihumbi mirongo ine na bitanu magana cyenda mirongo itanu aribo bamaze gusuzumwamo kovide cumi n'icyenda kuva yagera mu gihugu harimo ibihumbi mirongo itatu n'ijana mirongo icyenda n'umwe bamaze gukira abakirwaye baragera ku bihumbi cumi na bitanu magana abiri mirongo itatu n'umunani abamaze guhitanwa n'iyi ndwara bo baragera kuri magana atanu makumyabiri n'umwe barimo abagera kuri mirongo inani bapfuye mu minsi munani y'uku kwezi kwa karindwi gusa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu burundi umuyobozi w'inama nshingamateka ariyama abacamanza badindiza bakanatinza imanza yabivugiye mu rugendo yakoreye mu ntara ya makamba ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yemeza ko imanza zigorekwa cyane cyane mu gihe zimaze kugera ku nzego z'intara n'uturere muri za sentare zisubiramo Daniel Girazi Ndabira basigura ko mu makomine n'intahe zo kumugina imanza bagerageza kuzica uko bibereye mugabo zagera hejuru hakaba amanyanga menshi Ndabira barongoye inama nshingamateka bivugiye mu ntara ya Makamba kuri uyu wa kane mu gihe amaze iminsi yayigendera muri kuno kwezi kw'akaruhuko ku bashingamateka yanyu nambari iryo karamu ryo kuja mukonana abantu atari byo iryo karamu bazorivuna tuba tuvugisha umunwa gusa abo tuzohamagara bazokubwira ko batavyumvise bazohara umunwa gusa ariko iryo karamu rya vyandika ibinyoma umuntu yatsinzwe umuntu w'amafuti umunyabyaha akaba ariwe atsinda uri mukuru akaba ariwe atsindwa wowe ukaja ngaho jewe namye mvuga ngo ukaja ngaho ukavuga ngo uri umurundi uri gutsindagira mwene wanyu kandi uzi neza ko mwene wanyu uriko uratsindagira ari mukuri wowe nturi n'umumeseneri wewe nturi n'umucangero ufise ubundi bwoko bwawe wisangije umukuru w'inama nshingamateka anagabisha ko abacamanza bakomeje kwigenza nabi bashobora kuzosubirizwa n'abashingantahe b'intahe yo kumugina baca imanza mu mitumba n'uducimbiri hariho abantu bakize n'amashure menshi ariko bazi guca imanza nayo mu rwanda abagiye zijya manza ku mpamvu zo ku mitumba bari barize ibintu by'ubutungane mubandanya mukwega ku mugozi umaze gukweguka kuko ubandanya uwukwega uracika kandi iyo ucitse ntawumenya uko akarabye uwo ari we nimwikubita agashi ibyo mukora byose turabibona ni ukuri turabibona mwibaza ko muri bihangaye muri bihangaye yemwe yemwe yemwe yemwe ariko rero naho utwara inama nshingamateka yabwiriza abacamanza kwikorera ivyo bishakiye no guca imanza zitabereye amwe mu mashirahamwe yigenga mpuzamakungu akorera amatohoza ku burundi nka idhb nyabo nayo yagiriza bamwe mu bategetsi kwivanga mu itunganywa ry'ubutungane kakenate sakian umushakashatsi mukuru muri iryo shirahamwe yabwiye ijwi rya amerika mu mpera z'ukwezi gushize mu gihe hariko hibukwa umwaka uheze perezida ndayishimiye ari ku ntebe y'umukuru w'igihugu igisata kikiraje ishinga n'ubutungane aho ibintu bigita giteye ubwoba igisata cy'ubutungane ntikigira ubwigenge na gato kandi hari ukwivanga kwamaho kw'abategetsi mu bya politike n'abakozi b'igendereza mu gihe abacamanza n'amashyirahamwe yo mu gisata cy'ubutungane yagaragaje kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ko yifuza ko urwego rukuru rw'ubucamanza rworongorwa n'uwo bitoreye aho kuramutwa umukuru w'igihugu ndabira basanga bikiri kure nk'ukwezi jewe nkora nibaza ibintu twumva bivugwa mu butungane tworamuka tubaretse ngo bitoremo umuntu arabi iby'ubutungane ni ukuvuga ko n'umukuru w'igihugu atacyo bamubwira noneho bucara ba bakuru b'ibihugu babiri nari mwumva ubwo butegetsi bweza bukagenda gute ariko akomere niyongere atwashira hamwe akate yamye ari mu basaba kurwo rwego rwotwarwa n'umucamanza yemeza ko atamwidegemvye ushoboka ku bacamanza ibintu bikimeze uko uko niko abidusigurira mu gihugu kirimo demokarasi hategerezwa kuba inzego zitatu zitandukanye nk'uko vyanditswe mu bwizwa shingiro ry'u Burundi yuko hari urwego rw'abashingamateka urwego rwa leta n'urwego rw'ubutungane nta kuntu rero umuntu mu rwego rwa leta yoza mu rwego rw'ubutungane yehova atanga amategeko canke akabuza yuko bakora bigenga arico gituma dusaba yuko umukuru w'igihugu ari umuntu atware igihugu atwara inzego zose mugabo atotegerezwa kuza kwicarayo muri izo nzego kuko yohava atuma badakora umwidegembe mu burundi amatohoza akorwa n'ibisata bijejwe kuraba ivyerekeye intwari ibereye n'isesakurwa ry'amatungo ya leta yerekana ko igisata c'ubutungane hamwe n'igipolisi biri mu vyiziziwe n'igiturire kurusha ibindi kandi bigakora bigura intege eroje burikaneza ijwi rya amerika
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu makuru y'imikino mu mpera z'iki cyumweru nibwo hakinwa imikino ya nyuma mu marushanwa y'umupira w'amaguru ku migabane ya amerika y'epfo rizwi nka copa america na ero 2020 yo mu burayi umukino wa nyuma mu irushanwa rya copa america uraba kuri uyu wa gatandatu ku masaha ya hano i washington ukaza guhuza brazil na argentine naho kuri iki cyumweru nibwo haza kumenyekana ikipe y'igihugu izegukana igikombe ku mugabane w'uburayi umukino wa nyuma uzahuza ubwongereza n'ubutaliyano mugenzi wacu fidel niyongabo yavuganye na kennedy munyankindi umukunzi w'imikino mu gihugu cya suwede amubaza uko abona iyo mikino arahera ku mukino wa nyuma wa Copa America ku byerekeye kopa amerika je nibaza ko atagitangaje cyane kubera uyu mugwi wa brezil n'umugwi wa argentine muri kiriya gice cya amerika yo hepfo niyo migwi iba yitezwe gusumba iyindi ni nayo migwi iba yifashe neza cyane kurusha iyindi uravye urukurikirane rwa fifa uko baba bameze uravye n'abakinnyi baba bafite kuri jewe rero nta gitangaje cyane kubona brezil na argentine bishika kuri urwo rukino rwa nyuma hanyuma ku byerekeye rero irigana ryo muri erope bizoba ku w'imana nayo umugwi wa angleterre uzohura na itali naho iyi migwi bari bayiteze cyane mugabo ari imigwi yari yiteze gusumba nk'umugwi w'ubufaransa abantu bari biteze cyane utashoboye gushika no mu gice cya kabiri cy'iryo riganwa mugabo ndaje kuri rusange umugwi wa angleterre si umugwi ukunda gushika ku mikino ya nyuma mugabo n'umugwi uba ukomeye abantu baba barindiriye rwose hanyuma umugwi wa itali nawo waratangaje cyane kubera ni umugwi ubu wifashe neza cyane bakina n'umupira umeze neza bizi ingirano kubera umumenyereza mushasha baronse yitwa mancini amaze hafi inkino mirongo itatu na zibiri adatsinda urukino na rumwe kandi rero uru rukino ruzoba riryoshye kandi ruzoba ruri sipesiyale kubera umumenyereza mancini mbere y'uko afata umugwi w'iserukiragihugu yari yavuye mu bwongereza aho yari amaze imyaka indwi yose amenyereza ni ukuvuga yuko arazi cyane umupira wo mu bwongereza urukino ruragoye no kuvuga ati ninda zotsinda bwana ruzoba rukino ruryoshye cyane kuba ubwongereza buzoba bushitse mu gice cya nyuma cy'ihiganwa rya ero ribaye irya mbere mu kiringo kirekire nibaza ko ari irya mbere mu mateka ni irya mbere mu mateka kuko ahantu honyine batsinze ihiganwa mpuzamakungu hari mu gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na gatandatu kuva ico gihe nta rindi higanwa ryaba iry'urwego rw'uburaya canke mu gikombe c'isi yose barasubira gutsinda ni ibintu bitangaje kubona bashitse mu gice ca nyuma kuba bakinira iwabo mu kibuga c'umupira w'amaguru kinini ca Wembley kandi abarorerezi ubu bararekuriwe ni ikintu ciza uh, inyuma yuko ingingo zo kugwanyikiza ca covid cumi n'icyenda zoroherejwe mu karere k'iburaya kuba bakinira imuhira abongereza kandi bafise n'abo bafana bazoba ari benshi muri ico kibuga mwibaza ko bizobaha akarusho ego cyane je nibaza ko bizobaha akarusho urabona yuko ibihugu vyagiye birugara cyane naho barekuriye abarorezi mugabo ibihugu vyinshi vyagiye birugara yuko abarorezi binjira mu bihugu vyabo nko mu butaliyano igihe abongereza baja gukinira hariya sinibuka umugwi bakinye mugabo barekinira i roma bari babujije abarezi b'abongereza yuko binjira mu butaliyano n'abongereza bari abasubije mu ndubane rero kandi bazobigira no mu mukino wa nyuma ni ukuvuga yuko batazorekura abarorerezi bo hanze bava mu bindi bihugu baza gushyigikiza itali mugabo abataliyano basanzwe baba bagakorera mu bwongereza barafise kujayo rero ubu bwongereza buzoba bufise abarorerezi benshi cyane muri iyo stade kandi izo birafasha rwose cyane turaje na maci yabo bagiye n'umugwi wa Denmark mu gice cya kabiri gezi cya nyuma warabonye yuko abarezi barateye intege cyane umupira nibaza yuko bizogira icyo bifashije umugwi w'ubwongereza rwose mu kurangiza tugaruke ku gikombe cya Copa America ibihugu by'ibihangange muri Amerika y'Epfo Argentine na Brazil bizohura uh, habatanguye kubibona urugamba hagati y'abakinyi babiri bakomeye uh, cyane Neymar na Messi abo bakinyi barakinanye muri Barcelona barazinanye urwo rukino mugwiteze gute nikiye mwiteze muri urwo rukino ni urukino rukomeye cyane rwose ego urwo rukino rurakomeye rwose cyane hariho abakinnyi nka neymar na messi bari mu mpande zose zibiri mugabo jewe mfashe uko nabibonye mu rukino mu nkino uko zagiye ziragenda uyu mwaka argentine yaratangaje cyane rwose ko bakina umupira mwiza kandi urabona yuko badagaze kuri messi rwose bararonse n'umunyezamu bari babuze imyaka myinshi cyane akomeye ubu bararonse umunyezamu yitwa Martinez akina mu mugwi wa Aston Villa yari akina muri Arsenal kera uyo munyezamu rero yarafashije cyane uyu mugwi wa Argentine mugabo jewe mbona umengo urukino ruragoye kuvuga ninde azotsinda ni ukurindira ifirimbi ya nyuma sinovuga nti azotsinda naka mugabo ruzoba ari urukino ruryoshe rwose turagushimiye urakoze murakoze cyane bwana Fidel
tuvuge ibigwi ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika bakunzi b'ijwi ry'amerika ku itariki ya cumi na gatandatu y'uku kwezi kw'indwi radiyo yanyu ijwi ry'amerika izuzuza imyaka makumyabiri n'itanu yabagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yizewe y'impamo agasa n'imitima ijwi ry'amerika ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka makumyabiri n'itanu izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri isanga ku ijwi ry'amerika tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail com cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa facebook voa radiyo yacu murakarama
ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku murimo ryemera ko abakozi bafite uburenganzira bwo kwishyira hamwe mu masendika kudakumira abakozi ku kazi kutabakoresha ku ngufu kudakoresha abana no kuringaniza imishahara ku bakozi bakora imirimo imwe uretse ayo mategeko mpuzamahanga arengera abakozi ibihugu bitandukanye byo ku isi ku giti cyabyo nabyo bifite amategeko abarengera no mu burundi ayo mategeko arahari ese ashyirwa mu bikorwa ese abakozi agenga bo barayazi ibi n'ibindi mugenzi wacu fide niyongabo yabiganiriyeho na david usabe umuhanga mu by'amategeko agenga abakozi na muganga emmanuel kamo ukurikiranira ingorane abakozi bahura nazo mu kazi umva icyo muganga kamo avuga ubuganga bw'akazi ni sipesiyalite kujya kwa shiruriji kwa medisine interne kwa pediyatiri ni ubuganga umuntu agira ahegeje medisine generale ni ubuganga buraba ingorane abakozi bagira ku kazi mbwa n'umuganga nyabaki ni ubuganga bujejwe cyane cyane kubuza yuko abakozi bagwara kubera akazi bakora hanyuma no kubuza yuko abakozi bashobora kugira impanuka ku kazi mugabo nyine nayivuze ni ubuganga bagira bahejeje medisine generale ukuvuga yuko umuganga w'akazi atari uwo gukinga gusa gukinga impanuka zitewe n'akazi ibyo bita amakisida de travayi cyangwa indwara zitewe n'akazi ibyo bita amamaladi porofesiyoneri mugabo ntagejwe gusa gukinga nyine nayivuze ko yaragize ubuganga mu gihe habaye ingorane ariko arakorera nk'umuntu akorotse cyangwa ari umuntu arwaye cyane aratabara by'indembe ateza gushyiraho abamufasha bita abasekurisi kugira bamuhamagare ashobore kuza gutanga gufasha kugira umuntu ntamerwe nabi bimwe bita leprome geste wumva si ugukinga gusa si prevention arafise n'uruhara rwo gufasha mu gihe umuntu arembye mu ishyirahamwe hanyuma uruhara si urwo gusa afite urundi ruhara ni uko mu gihe umukozi mushasha aje aramusuzuma akaraba yuko amagara yiwe ameze neza ashobora gukora aho hantu bamuhaye akazi hanyuma ikindi ni uko umukozi yamaze gutangura akazi ateza kumukurikirana akaraba yuko haheze nk'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri y'uko umuntu agikomeye hanyuma ikindi umuganga w'akazi akora ni icyo gusuzuma aho abakozi bakorera abakore ko bakorera ahantu heza yuko ahantu bari barakorera atabintu byotera ingorane ku magara y'abakozi bakagira nk'ibyo gupima akaraba ubumara buri aho hantu umuntu akorera ari imikungugu ari induru nyinshi ari umuyaga tawuri umeze neza cyane n'ibindi by'amatogisike shimikenike urumva uruhara rw'iyo n'uruhara rukomeye ateza guhanura abakozi agahanura abakoresha ku bijyanye cyane cyane n'ibyo by'ama akisida de travayi cyangwa ibyo by'ama maladi porofesiyoneri no kuraba yuko abakozi bakurikiza impanuro kuko hariho ibyo umukoresha ategereza kugira cyane cyane umukoresha ategereza gushyiraho akazi kameze neza akazi kadatera ingorane magara y'abantu umukozi umukoresha ateza guha ibintu byose bikwiye kugira umukozi akora ameze neza kugira umukozi ntamererwe nabi umukozi yisanzure yego afite umutima uri mu nda hanyuma umukozi nawe arafite ibyo bamusaba nawe nyine turabigaruka ko nashaka mutubwire murako muravuga ibyo by'impanuka n'indwara zishobora gushika ku kazi kenshi na kenshi ni izihe mpanuka ni izihe ndwara zikunda kwiyadukiza ku bakozi ku kazi yego urakoze cyane impanuka zikunda gushika zishika cyane cyane hariho nk'abantu bashobora gukoroka bari kubakorera hejuru hariho impanuka zishobora gushika yuko bakoresha amaporoduwi shimike bakaspira ibintu byatera ingorane mu mahaha cyangwa bibatera indwara haheze igihe kirekire hanyuma hakabaho n'izindi ngorane zijejwe guterura ibiro byinshi cyane nabyo bibatera indwara hanyuma impanuka zindi ni imiduga ibiri mu rupangu ushobora guhonyura abantu hanyuma hariho abashobora gukoroka nabivuze bavuye hejuru hariho imashini zishobora gukata amaboko abantu hariho impanuka ni nyinshi cyane biva aho umuntu akorera n'ubumara buba buriyo hanyuma ikindi kiriyo ni uko hariho indwara ziterwa n'aho umuntu akorera izo ndwara nazo ni ubwoko bwinshi bipfa naho nyine ku bikoresho umuntu ariko arakoresha mugabo ahanini icyo navuga ni uko ibonekeza amakanseri menshi nuko atambaye etude araba ubwira turabe ko atava ku byo abantu bariko barakora mugabo si ibyo gusa hariho no kutumva bitewe n'induru nyinshi umuntu akoreramwo hariho ibya asima hariho abagira ingorane zo guhema hariho abagira ingorane ku rukoba indwara ni nyinshi cyane izina bazikonda
murakoze reka tuze kuri metre david dusabe ku byerekeye amategeko agenga abakozi ku kazi ku bijyanye n'umutekano n'amagara yabo nike mutubwira ku bijyanye n'amategeko ingene abakingira coco aho nozanana amategeko y'akazi si amategeko aba ari ay'igihugu cisangije ahubwo aba ari amategeko ava muri rya shirahamwe mpuzamakungu rijejwe gukingira abakozi n'akazi oite iyo naryo ku bijyanye n'ibi byo gukinga impanuka n'amagara meza isuku ku kazi ryarashyizeho ibyo bita amakomvansiyo arenga mirongo ine rekomandasiyo zirenga mirongo ine hamwe n'ibyo bita amahokeyi byo direktive puratike cyane cyane bivuga sipesifikima kuri ibi bintu byo gukinga impanuka umutekano hamwe n'amagara meza ku kazi rero ibihugu byose biba byaremeye izi komvansiyo bifata ayo mategeko bikayashyira mu mategeko yabo y'igihugu nicyo gituma mu burundi bwiza shingiro ku artikire ya cumi n'icyenda iravuga yuko ingingo ya cumi n'icyenda iravuga yuko amasezerano yose uburundi bwateye ko igikumu ari mu ibwirizwa shingiro ry'uburundi ari nacyo gituma rero tuje rero mu itegeko rigenga abakozi n'akazi ryo mu burundi rishasha wanagomba ryo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri uhereye ku ngingo y'amajana atatu na cumi na gatandatu ukagenda mwanagomba ifite ingingo nyinshi zigera ku majana atatu na mirongo irindwi kurenga numva ko ari ingingo zitari nke uhereye ku majana atatu na cumi na gatandatu kuduga izo ngingo zose zivuga ku bijanye n'umutekano ku kazi isuku hamwe no gukinga izo mpanuka ku kazi bisigura yuko rero ni itegeko yuko umukozi akingwa ku kazi sinovuga ngo ni ukugomba ko umukoresha canke ubugwaneza bwiwe ingene asanzwe ari umuntu mwiza asenga ahubwo ni itegeko ry'uko umukoresha ategereza gukingira umukozi iyo ari ku kazi kugira ngo akinge izo mpanuka zose muganga amaze kuvuga zishobora kuva ku kazi abakora iminsi yose rero kuva ku ngingo y'amajana atatu na cumi na gatandatu kubandanya izo ngingo zose zivuga ku bijanye no gukingira umukozi ku kazi hanyuma witegereje mubona ayo mategeko arashigwa mu ngiro mwavuze ko iryo tegeko rishyashya rigenga akazi ryahinyanywe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nikiye cyiyongeye ko mu bijanye no gufasha neza abakozi n'abakoresha uh, kugira ngo impanuka nk'izo ntizibe ku kazi uravye n'itegeko canke amategeko ari imbere yaho agenga akazi jewe ico novuga kuri itegeko rishasha nuko ingingo nyinshi eh, bagiye barazagura ugasanga baratanga umuco ukwiye nk'ibi byo gukingira abakozi mwumvise izi ngingo bagize ni nyinshi cyane eh, aho bavuga akantu kamwe kamwe kamwe kamwe bakanonosora neza bitandukanye n'itegeko ryahahora aho wasanga bivuga gusa ku bijyanye n'isuku ku kazi ko hateza kujaho komite ijejwe ibyo byo gukurikirana ingene isuku no gukingwa ku kazi umutekano ku kazi ingene bimeze babica hejuru ariko iri teko rishasha rirerekana akantu kamwe kamwe kwako ingene ibikoresho ingene biza gukingirwa ingene bitangira raporo mu bugenduzi bukuru bw'akazi yuko ibikoresho by'akazi ubikurikirana neza bakerekana n'ingene abagenduzi bo mu kazi bakazi bajya bita ama inspecteur ditravaye basaba kugira amavizite cyangwa amadesante mu masosiyete bakarako by'ukuri izi ngingo ziriho zirakurikizwa nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni fatuma alimasi karara naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza wikendi nziza